turashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mgiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu rwanda abanyagihugu batanu bo mu murenge wa karambi w'akarere ka nyamasheke bishwe barashwe n'umusirikare w'ingabo z'ico gihugu mu bucagucagu bw'uno wa gatatu ko ruriya ni urupfu rutunguranye ruteye n'ubwoba twese ni igikuba cyacitse pe nawe urabibona rwose twese twumiwe kubyakira byatugoye kuko urabona n'abaturage hano baracyafitemo ikintu cy'ubwoba kuko kubura abavandimwe ababyeyi si ikintu cyoroshye aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka nyamasheke kari mu burengero bushira umanuko bw'igihugu cy'u rwanda ayi washington dc perezida wa amerika joe biden mu kanya yakiriye mu ngoro yiwe donald trump agiye kumusubira ku butegetsi umugenzo trump ntigeze awukora biden igihe yatsindwa mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri amerika igabisha ko kurungika ingabo za koreya ya ruguru gufasha iz'uburusiya zirwanira ku mupaka wa ukraine bizosaba uburyo buhagije bwo guhangana nazo ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase musangwa ikaze reka amakuru yacu tuyahereye ku murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wa washington dc mu kanya perezida wa amerika joe biden yakiriye mu ngoro yiwe donald trump agiye kumusubira ku butegetsi aha muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu etienne karekezi ariko arakurikirana ino nkuru etienne byagenze gute uwo mubonano w'abategetsi babiri urakoze diane koko nibyo bamaze gusuhuzanya mu biro bya perezida perezida watowe donald trump yagize ati politiki ntiyoroshye ati kandi mu buryo bwinshi si urubuga rumeze neza atari ku buru uyu munsi ni urubuga rwiza kandi ndabyishimiye cyane ahari mu magambo bavuganye biden akimara kumwakira mu ngoro ya perezidanse hano i washington trump ufite imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko yishimiye ko biden kuba yaramwijeje ihererekanyabutegetsi rinyuze mu mucyo trump yongeyeho ati inzibacyuho izagenda neza nk'uko umuntu wese yabyifuza tubibutsa ko biden yasuhuje trump imbere y'umuriro hariya mu ngoro ya perezida ni mu biro by'akoreramo amushimira cyane agira ati urakaza neza ugarutse hano muri perezidansi biden imyaka mirongo inani n'umwe y'amavuko yatumiye trump mu cyumweru gishize urabyibuka diane nubwo trump mu gihe cye bibiri na makumyabiri amaze gutsindwa atigeze yakira biden mu biro nk'uko bisanzwe mu muco wa kinyamerika hano i washington biden urabizi neza mu kwezi kwa karindwi gushize yavuye mu matora ko yarimo kwiyamamaza aha uwo mwanya uwamusimbuye visi perezida we kamara harisi ejo bundi tariki ya gatandatu tuvuge amatora yayo tariki ya gatanu harisi yatsinzwe na trump amutsinze ku majwi agera hafi magana atatu bisa nk'ibyarangiye ejo leta ya arizona imaze gutangaza amajwi ubu rero harisi aracyari visi perezida wa amerika trump ubu ni perezida watowe azahererekanya ubutegetsi na perezida biden tariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere gutaha diane urakoze cyane rwose etienne karekezi abakunzi bacu tubatumire kuri facebook yacu vowa radiyo yacu hariho videwo twamaze kubashirira ko tubereka iby'uwo mubonano ingene wagenze mujeza gatoya diane tukibivuga kubera ko twabishimangiye biden yashimiye trump yamubwiye ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo wumve ko hano wisanze muri perezidansi ya amerika kubera ko hererekanyabutegetsi muri amerika ni umuco uhoraho perezida umwe avaho agahereza undi uribuka ko uretse trump utabikoze mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'umwe mbere ya trump perezida barack obama yahererekanye ubutegetsi na trump amwakira muri perezidansi y'amerika trump afata ubutegetsi wibuka kandi na mbere yaho wari perezida george bush avuye ku butegetsi nawe yakiriye obama muri perezidansi y'amerika hagati aho kandi icyo nakongera muri uyu mwanya ni uko ubwo tukivuga ibijyanye n'intsinzi y'amatora ya perezida wa repubulika hano muri amerika n'amatora rusange harimo abasenateri n'abadepite mu kanya gashize nibwo inteko ishinga amategeko icyumba cy'abadepite hano muri amerika ya washington imaze kwemeza ko senateri john thune wo muri leta ya south dakota ariwe umaze gutorerwa kuzaba umuyobozi wa sena y'amerika nibutsa ko hano sena muri amerika nabwo nayo yatsinzwe n'abarepubulikani b'ishyaka rya perezida donald trump ku basenateri mirongo itanu na batatu mu gihe abademokarate bafite abasenateri mirongo ine na barindwi diane urakoze cyane rwose etienne karekezi no nkuru turayigaruka ko mu buryo burambuye mu makuru yacu yo mu gatondo ijwi ry'amerika duce tubandaniriza ku mugabane wa afurika amerika yafatiye ibihano umukuru w'umurwi w'abasirikare barwanya ubutegetsi muri sudan abdel hamadan juma barakala imwagiriza uruhara runini ku bugizi bwa nabi bubandanya kubangamira abanyagihugu mu burengerazuba bwa darfur ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu hejuru ni mukankusi minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za amerika ku wa kabiri yavuze ko abdel rahman juma barakara yayoboye ibikorwa by'umutwe wa rapid support forces mu burengerazuba bwa sudani bihonyura uburenganzira bwa muntu ku basivili ibyo byarimo ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ibitero byibasiraga ubwoko bumwe umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko amarorerwa yabaye muri sudani ari ku rwego rw'ibyaha byo mu ntambara minisiteri y'imari ya amerika yavuze ko barakara yanagize uruhare mu gushimuta no kwica guverineri w'intara ya darifuru y'iburengerazuba kamisi abakara intambara yo muri sudani yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu ibihumbi makumyabiri bishwe
hagati aho tukivuga ivya sudani ico gihugu cafashe ingingo yo kongereza igihe co kugurura umupaka wa adre ugihuza na chad kugira ngo abagira neza bashobore gushikana imfashanyo mu bice vy'inzara uh, bivugwa mu bice vy'intara za darfur na kordafan bishobora kubangamirwa n'inzara muri ico gihugu umupaka wari wugawe kubera iki ryari gahejo ni mukankusi umupaka wa adre wafunzwe n'itegeko rya guverinoma iyobowe n'ingabo za sudani mu kwezi kwa kabiri wongeye gufungurwa igihe cy'amezi atatu kuva mu kwezi kwa munani kuzageza ku itariki ya cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe ariko ntibyari byasobanuka niba icyo gihe kizongerwa abagize guverinoma barwanyije ifungurwa ry'icyo cyambu bavuga ko gituma umutwe witwara gisirikare wa rsf wambutse intwaro cyakora ingabo za sudani ntizigenzura icyo cyambu kiri ku butaka bwafashwe na rsf mu mwaka ushize uyu mutwe ugenzura ibice hafi ya byose bya darfuru imiryango itanga imfashanyo yirengagije amabwiriza ya guverinoma yemewe n'amahanga kandi yagiye yifashisha uwo muhora ubonwa nk'inzira yihuse yo kwambutsa ibyangombwa aho kubinyuza mu gice kigenzurwa n'igisirikari ipor sudan cyangwa ahandi mu gice cyitaruye cyo ku mupaka cya artina kongera gufungura umupaka wa adire mu kwezi kwa munani byahuriranye n'ibihe by'imvura n'isenyuka ry'imihanda n'ibiraro bivuze ko haciye imfashanyo nke ku ikubitiro onu yatangaje ko amakamyo arenga magana atatu y'imfashanyo atwaye ibintu bikenewe n'abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu yambutse yinjira muri sudani avuye ku mupaka wa adre hejuru ni mukankusi urakoze umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'andi makungu anthony blinken agabisha ko kurungika ingabo za korea ya ruguru gufasha iz'uburusiya zirwanira ku mupaka wa ukraine bizosaba uburyo buhagije bwo guhangana nazo ino nkuru tubatumire kuza kwikurikirana ku buryo burambuye makuru yacu yo mu gitondo ariko mu kurindira murashobora kuyisoma kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ijwi rya amerika mukunda turi kandi no kuri facebook instagram instagram youtube na x ni kuri voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika abanyagihugu batanu bo mu murenge wa karambi w'akarere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda bishwe barashwe n'umusirikare w'ingabo z'ico gihugu rdf mu bucagucagu bw'uno wa gatatu ni iraswa ryaturutse ku matati yabereye mu bunywero aho uyu musirikare yashatse kugenda atishuye ivyo yanyoye umumenyeshamakuru wacu temisitoke mutijima yanyarukiye kuri centre ya rubyiruko aho ayo mabi yabereye kumva ngo umuturage niwe wakagombye kurindwa akaba ari we uraswa umuntu umwe akica abantu batanu ari umuyobozi twumvaga ari amasasu ari kuvuga babanje bararasa ubwa mbere birongera bicaho birongera bararasa banje haca amasasu atandatu twumva ari hafi zacu nyine nk'abantu turi mu ni bamwe mu batuye santere y'ubucuruzi ya rubyiruko yo mu kagari ka rusharara aho umusirikare wo mu ngabo z'u rwanda witwa minani gerve w'imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko ufite ipeti rya serija yarasiye aba baturage aba babwijwe irya amerika ko iryo rasa ryabaye saa saba n'igice n'igice z'ijoro zishyira saa munani ni amasaha ubusanzwe utubari twaha muri iyi santere tuba tutagikora kuko abahatuye batubwiye ko tutemerewe kurenza isaa yine z'ijoro tugikora icyabaye intandaro y'iyicwa rya bagenzi babo aba baturage bavuga ko ari intonganya hagati ya nyirakabari witwa nkundamahoro jean damuru na serija minani zivuye ku kutishyura k'uyu musirikare numvise ko hari amafaranga ngo igihumbi na magana atandatu yari atarishyura bababwiye ko ari buyashyire kuri telefone ubwo rero ayo mafaranga niyo yabaye intandaro nyine kubera ko yari yambaye sivire babanje no kumwibeshyaho ntabwo bari bazi ko ari umusirikare baterana amagambo bagira ngo ni umuturage usanzwe arabatyuka nabo baramutuka birangira rero asohotse aho ngaho kwa damuru ajya ku kigo ku gisirikari haruguru aza yambaye inifomu ya gisirikari atwaye n'imbunda ubwo yaje ahita ahera ruhande arasa abantu bose bari muri ako kabari amaze kuva mu kabari yasohotse amaze guterana umujina nyiri kabari ajya kureba ibikoresho mu kigo agaruka nyuma ibyo nibyo byabaye avuye mu kigo na nyiri kabari nawe yari yamaze gutaha hari hasigayemo umukozi abasanze mu kabari niyo yishe ntabwo nyiri kabari we anarimo abishwe bose uko ari batanu ni ab'igitsina gabo bafite hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo ine n'itanu muri bo harimo abavandimwe babiri bavukana nimfa abatuye aha muri karambi bavuga ko zabaciyemo igikuba cyane cyane abahaburiye ababo kumva umwana ava mu rugo ngo agiye guhaha nibura n'uwagwaye ukagwaza ukagwaza ukagwaza ariko rero ni urupfu rutunguranye ruteye n'ubwoba twese ni igikuba cyacitse pe nawe urabibona rwose twese twumiwe twabuze icyo dukora muri make nta kindi twarenzeho twumiwe pe kubyakira byatugoye kuko urabona n'abaturage hano baracyafitemo ikintu cy'ubwoba kuko kubura abavandimwe ababyeyi si ikintu cyoroshye byatuguye nabi nyine urabyumva mbega nyine biragoye kubyakira ko kumva imirambo itanu mu isambi rimwe cyane bamwe ni abafamiliye ubwo bo babiri bavukana harimo abana bakiri batoya nyine biteye igihunga kubabuza ababo basanga impfu zabo ku ruhande rumwe zaturutse ku burangare bw'abakuriye uwabarashe umusirikare yagiye kuzana imbunda mu kigo araza arasa abantu ariwe ubashinzwe baraturinda ariko habaye uburangazi buteye ubwoba twabwira nk'abayobozi rwose nabo buriya bagizemo uburangare pe kuko kuva ku gisirikare umuntu akambara akagaruka akaba yakica umuntu nta muntu n'umwe wari wahagera ni ibintu bigoye abaturiye iyi santere ya rubyiruko bavuga ko urugomo rukuruwe n'abasirikare baza kuhanywera bavuye mu kigo kiri hafi aho atari ubwa mbere ruba icyakora bakemeza ko bitari byakagezaho hari abahasiga ubuzima ntabwo ari ubwa mbere abasirikare bashaka kuturasa hano bigeje bashakashaka nanone undi afite imbunda baraza baramufatana ku manywa baramujyana n'ejo bundi batwaye undi nijoro basinze iyo byaba wenda hagize nk'ikibazo kiba giturutse kuri bo twitabazaga nyine bagenzi babo gusa nabo bakadufasha nyine bakaza bakaba bamucyura ku miryango y'ababuze ababo hari icyo basaba inzego z'ubutegetsi twebwe kubera ko tubayeho ari ugushakisha nibo bari basa nk'abadutunze rwose mwagira icyo mudufasha mushobora kureba ukuntu mwatugenza nibura mukadutera inkunga y'ukuntu natwe twahuye n'ibiza mukareba icyo mwatumarira umuntu iyo umubuze ari wowe wari kuzakurengera ububuze byinshi twasaba rwose leta nyine irebe ukuntu yafasha bariya baturage iriya miryango yahuye n'ikiriya kibazo cyo kubura ababo ijwi ry'amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'igisirikare cy'u rwanda ariko ntibyadushobokera inshuro zose twahamagaye burigadiye generali ronald rwivanga uvugira iki gisirikare ntiyatwitabye n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ngendanwa biboneka ko bwamugezeho kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza icyakora mu itangazo igisirikare cy'u rwanda rdf cyasohoye ahagana saa tanu z'amanywa y'uyu wa gatatu cyavuze ko kibabajwe n'ibyabaye kandi cyihanganishije ababuze ababo rdf mu itangazo ryayo yavuze ko uwarashaba abaturage yafashwe kandi azahanwa hisunzwe amategeko igihano cyo kwicwa ntikikiri mu mategeko hano y'u rwanda ariko ku babuze ababo dukurikije ububabare dufite kuri uriya musirikare uriya nta n'umusirikare ukirimo se aratinya kubivuga nabo bazamushake bazaza dushire agahinda nawe bamurase ntacyo avuze uriya nta muyobozi urimo abantu batanu ku muntu umwe kandi ari umuyobozi munsi iki gihugu abayobozi baracyabamo bameze nka kuriya urugomo nk'uru rukorewe n'umusirikare w'ingabo z'u rwanda mu kabari akarasa abaturage rwaherukaga kumvikana mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda aho umusirikare utari mu kazi yashwanye n'abo basangiraga asubira mu kigo gufata imbunda arasamo abagera kuri barindwi batanu muri bo bahasiga ubuzima temistokire mutijima ijwi ry'amerika ikarambi ya nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda temistokire mutijima urakoze duce tuguma mu rwanda baba mu mirenge itandukanye y'akarere ka nyabihu bashima intambwe bageze ko mu kurwanya ikibazo cyo gufungura nabi babikesha umugambi bakorera mu marerero atandukanye babifashijwemo n'ikigo cya amerika kijejweho iterambere usaid mu mugambi witwa gikuriro kuri bose ibindi kuri ino nkuru n'umenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa mu mu masaa sita z'amanywa y'ihangu ijwi rya amerika igeze muri kimwe mu byumba by'urugo mbonezamikurire ruherereye mu mudugudu wa mukaka akagari ka mpinga mu murenge wa shyira i nyabihu mu burengerazuba abana baharererwa barahabwa amafunguro yo kubafasha gukura no kubarinda ibibazo by'imirire mibi mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'igwingira cyugarije abatari bake bikorwa n'umushinga usaid igikuriro kuri bose uterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika fred hirwa ni umukozi w'umuryango catholic relief service crs ushyira mu bikorwa usaid igikuriro kuri bose aha arasobanura ko imfashanyigisho baha ababyeyi mu gutegura amafunguro mu bwoko bw'ibiribwa dusanzwe tuzi ngo ngo hari ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ariko mo aho hagati harimo ubundi bwoko harimo ibinyampeke harimo ibijumba n'ibinyamafufu amavuta ibikomoka ku matungo ibinyamisogwe imboga n'imbuto eme havuga imana yo mu murenge wa shyira akuriye abandi baturage mu gutanga inyigisho zo gutegura indyo yuzuye agace aherereyemo biragoye guhita wemeza ko kugarijwe n'inzara gusa ibibazo by'igwingira ntibyahasize akagaruka ku mpamvu nyamukuru asanga ibitera ikibazo bituruka ku myumvire y'abaturage hari igihe duhugira mu bikorwa bitandukanye tukibagirwa gutegurira abana indyo yuzuye tugahitamo kugira gute kwibera muri bya bikorwa bibyara amafaranga bibyara izindi nyungu noneho tukibagirwa urubyaro tuba twasize mu rugo kubwa havuga imana umushinga usaid igikuriro kuri bose ukigera iwabo bamaze kubona impinduka zifatika umushinga gikuriro aho waziye wahinduye byinshi icya mbere baduhaye imbuto baduha imboga turahinga noneho baduha n'amahugurwa yo kugenda tukabwira abaturage uburyo bategura indyo yuzuye n'uburyo bahinga twa turima tw'igikoni madamu argentine nyirarukundo yabyaye umwana ku mezi arindwi bimugiraho ingaruka kugeza n'amagingo y'umwana we w'imyaka umunani ntarabasha kuvuga ariko byibura nyuma yo kumuzana muri uru rugo mbonezamikurire yabashije guhaguruka aratambuka abantu dufite abana bafite ubumuga twari mu bujishi ariko ikintu byatwunguye ni uko abana bacu twabonye ko nta guhezwa guhari Theoneste Dusabirema akuriye abajyanama b'ubuzima mu kagari ka Mpinga nawe asanga babifashijwemo n'umushinga USAID igikuriro kuri bose ikibazo cy'igwingira barushaho kugihashya tukigisha ababyeyi kurya indyo yuzuye noneho tuka bafasha no kubapima imikurire y'abana koreta muteteri ni umubyeyi w'urumuri ashinzwe urugo mbonezamikurire mu mudugudu wa mukaka avuga ko amasomo bahawe yababereye akabando k'iminsi bityo ko azabafasha nyuma y'uyu mushinga hafi ibintu byose dufite hano dukesha gikuriro bavuze ngo imishinga yatangije irarangiye ngewe ndumva nakomeza gahunda nk'uko nabitangiye mu nyubako y'urugo mbonezamikurire haba harimo n'ibiro by'umukuru w'umudugudu ni mu mugambi wo kugira ngo abe hafi y'abo baturage babigira ibyabo evariste majyambere ukuriye umudugudu wa mukaka mu kagari ka mpinga nawe avuga ko nyuma y'uyu mushinga ubumenyi babonye butazaba amasigara cyicaro kugeza ubu ngubu umubyeyi amaze gusobanukirwa ko agisama agomba kumenya uburyo agomba kwiyitaho n'umugabo akamenya uburyo agomba kwita ku uwo mubyeyi bitewe n'inyigisho gikuriro yagiye iduha arise mugeni ashinzwe ikurikiranabikorwa ry'umushinga usaid igikuriro kuri bose mu turere twa burera rurindo na nyabihu avuga ko abagenerwabikorwa barushaho guhindura imyumvire biba byiza kwigisha umuntu kwirobera ifi aho kugira ngo uyimurobere kuri ubu rero bamaze gusobanukirwa ko imirire mibi nabo bafite uruhare kugira ngo bayikuremo frank muhwezi umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango crs yabwiye ijwi rya amerika ko nyuma y'imyaka itatu bashyira mu bikorwa umushinga usaid igikuriro kuri bose umusaruro ushimishije ibyo turimo kubona nk'akarere ka burera uzi ko kagaragaye mu turere dufite ibibazo ariko iyo ugiye uyu munsi ubona amadonari atugaragariza yuko bigabanuka uyu mushinga umaze imyaka itatu utangiye ukazarangira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu wibanda ku mikurire y'umwana mu minsi igihumbi ku bana bari munsi y'imyaka itanu usaid igikuriro kuri bose ukorera mu turere icumi two hirya no hino mu rwanda aho washyizeho ingo mbonezamikurire zisaga ijana mirongo irindwi imibare y'umuryango crs ifatanije n'ikigo cy'abanyamerika cyita ku iterambere mpuzamahanga usaid igaragaza ko bafite abagenerwabikorwa basaga miliyoni ebyiri mu miryango isaga ibihumbi magana ane ingengo y'imari y'umushinga irangana na miliyoni mirongo ine n'eshanu z'amadolari mu myaka itanu ni ukuvuga abarirwa muri miliyari zisaga mirongo itandatu mu manyarwanda usaid yatanze miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice birindwi z'amadolari naho indi miryango irimo crs ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni eshanu bitanu n'ibice birindwi z'amadolari imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cy'u rwanda igaragaza ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri habarurwaga abagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana bagwingiye bavuye kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana bo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bivuze ko umwe muri batatu yagwingiye ku bireba nyabihu mirongo itatu na batanu ku ijana baragwingiye intumbero ni uko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu bazaba bari kuri cumi na gatanu ku ijana mu gihugu hose eh bagira usajwi rya amerika nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
hejuru ry'amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika leta y'u burundi iri mu ruhigi rw'abakozi ihemba batari mu kazi rusansuma iheruka kuba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubutungane yerekana ko hari abakozi barenga amajana icenda bahembwa batari ku kazi inkuru ijwi ry'amerika yateguye ifatikanije n'abakunzi bayo mu burundi mu yisomerwa na thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda ni urusasuma rwakozwe n'abarongoye abakozi aho basanzwe bakorera mu masentare canke mu mavuriro n'ibindi bisata bibukukira uwurongoye umugwi ukurikirana urwo rusasuma xavier ngendakumana mu gushikiriza icegeranyo c'ivyavuye muri rusasuma ku mugwa mukuru wa politiki gitega wa gatanu ku kwezi yasiguye ko vyasaba ko umukozi afotorerwa aho akorera hanyuma bikarungikwa mu buhinga ngurukanabumenyi uwakoze rusasuma atavuye aho uwo mukozi asanzwe akorera mu bindi byasabwa nk'uko umukuru w'uyu mugwi yabandanije abishikiriza hasabwa kandi ko hafotorwa karangamuntu yiwe ikarata yo kwivuriza ko hatibagiwe inomero ndangamukozi wa leta inyuma y'ico gikorwa ca mbere harasohotse intonde z'abakozi basasumwe ziramanikwa aho abakozi basanzwe barangurira imirimo yabo utibonye ko akaja kubwira uwamusasumye ko atarimwo canke ko hari ibimuranga bitanditswe neza ku bakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu bagera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana atandatu na mirongo irindwi na bane basanze hari abagera ku majana indwi na mirongo itanu n'icenda batashoboye gusanga ku mirimo ngo bafate amafoto yabo mu bushikiranganji bw'ubutungane naho hakora abagera ku bihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo umunani na babiri basanze hari abagera ku ijana na mirongo umunani n'icenda nabo nyene bahembwa na leta ariko batabonetse aho vyanditswe ko ariho barangurira imirimo datusi nyandwi umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere yasiguriye abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji bubiri bari bitabye inama yo gushikiriza ibyavuye muri rusansuma ati hari amakosa akorwa nkana n'abajejwe gutunganya imishahara mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta wubakwe kuri wa mbere wa mbere ni umuntu abakereye urimo sandara muri fishe sandara ya fonction publique bakamwafekita bati uyu muntu umukozi wa biro wa biro provinsial de la sante ahukana wowe wifitiye abakozi icumi abo muri fonction publique abadamu bakaba bazikomukana hanze mirongo ibiri bariko barabahera hari abakozi ba leta bakukuruka abatakazi abitaba imana abaguma bahembwa hari n'abandi bahindurirwa imirimo bakimukira mu bindi bisata abaguma bahembwa iyo bahora bakora n'iyo bungururijwe bakaronka imishahara ibiri ku kwezi kumwe ibyo rero biva mu gusamara kwa bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi badakura ku rutonde z'abahembwa na leta abakozi bapfa abataye imirimo abakukurutse n'abahinduriwe ubushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji yaciye asaba basaba ko hofatwa ingingo yihuta yotuma bo bikeka ko bahembwa badakora bamenyekane twebwe muri fonction publique twosaba abashikiranganji abatinya kubihiriza bityo tubona tubihagarisha ntihabandanye hagenda amafaranga kugira ngo abaza bafise ikibazo zo bari ku kivi acanyaruka hama bamwe inkaratasi musubizemo ariko yabanje guhagarara ntaje gukunda ikwezi byodufasha cyane datusi nyandwi yaramenyesheje ko bazokatirwa imishahara ariko bakiri ku kivi ko bazokwitwara mu mugwi utunganya urwo rusansuma ukorera mu biro by'umushikiranganji wa mbere igituma ni uko mu gihe amakosa yakorewe mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta adashobora gukosoregwayo kandi uwitwaye bizosabwa ko bamusanga aho akorera hanyuma bamutwara bakemeza ko ari umukozi wabo yaragiye ko amenyesha ko iruhande yo kugaruza ayo mahera yibwa leta muri ubwo buryo hari akandi kamaro k'iyo rusansuma datusi nyandwi hamaze kuza icyo twita repartition ratio action bashobora gusanga ari santere rusange turabya amadoni yatanzwe ngaho ifite abakozi bivate cumi na batanu mugabo usanga ari indi santere rusange ifite abakozi batatu imbere y'uko aza gusaba kunyongerereza abakozi ilifo dabord rationalize nos effectifs esike cumi na batanu baho hantu bayijusitifiye pa raporo yafashwe ahantu muganga ndayizigamiye arongoye ishirahamwe ry'abakorera mu gisata c'ubuganga ati abakozi barabwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mushasha atangura akazi babizi agahevye arasezera iyo adasezeye baramwandikira ko yataye akazi akirukanwa ari uwagiye mu karuhuko ko mu zabukuru nawe arasezererwa ingorane ndazibona mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko baba batakoze akazi bajejwe canke ko hoba harimwo abakora amakosa muri ubwo bushikiranganje rero hoba amatoho hoza ari uwayakoze agahanwa ku kibazo c'ico abakozi bo mu gisata c'ubuganga bagiye kunguka kubera urwo rusasuma urongoye iryo shirahamwe riharanira agateka k'abavuzi ati ntihobura ico bunguka mu kazi ko kuvura bikosowe biragira akarusho kuko baguma baharura abakozi bataha ari kandi dusanzwe dukenye abakozi mu gisata c'amagara y'abantu nico gituma mu kazi ka leta hotezwa imbere ubuhinga bwa none abakozi bagakurikiranwa ku munsi ku munsi kugira ngo leta ntigume yibwa muri ubwo buryo mu ishirahamwe ntabariza uwurirongoye jean marie nshimirimana nawe abona ko kugira ngo iyo ngendo ituzwe ababifisemo uruhara cane cane abo mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bofatwa bagahanwa umushikiranganji w'abakozi n'akazi veniste muyabaga aremeza ko ubusuma mwene ubwo buhari ariko hari umugwi washizweho uri kuratohoza ku busuma nk'ubwo uwo mugwi uri kurakora uzotwereka abagize ivyo bintu kandi bateza guhanwa uwaretse gukora icyo yateza gukora cyangwa wafashije uwo muntu kugira amahera arengane urumva rero nibaza ko eh, abahanywe barahanywe ariko ntibibuza ko abandi bazoboneka bazohanwa muri kuno kwezi kwa cumi guheze abashingamateka baridogeye cane ubushikiranganji bw'abakozi ba leta babwagirije ko bitumvikana ukugene imishahara y'abakozi ba leta yoharugwa n'umuhinga w'umunyamahanga yibera mu gihugu ca tunisiya bakabona ko ubusuma nk'ubwo butobura abandi nabo bati none mwumva uko atari ukumena amabanga y'igihugu
ijwi ry'amerika arakoze tiyariva ndayishimiye kudusomera iyo nkuru twateguye duciye ku bakunzi bacu bo mu gihugu c'u Burundi mu kanya rero turaca duhana agahindukira ariko imbere yo kugahana ngende ndabibukije muri make ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden mu kanya yakiriye mu ngoro yiwe donald trump agiye kumusubira ku butegetsi yakira muri white house trump biden yamuramukije amukeza yongera amwipfuriza ikaze mu ngoro yabayemo imyaka ine kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe agira ati ikaze muri perezida aho wabaye trump yaciye ashimira biden ku butumire bwiwe acamubwira ko politiki igoye kandi siri mu bihe bitoroshe ariko bose bizezanya ko guhererekanya ubutegetsi bizoba mu mahoro ntangere mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe trump atsindwa amatora ntiza- ntigeze akora umugenzo biden yakoze uno munsi ngo amutumire bayage vyo guherekanya ubutegetsi trump ico gihe yaranse no kwemera ko yatsinzwe mu matora Don- eh, joe biden yatahukanyemwo intsinzi ivyerekeye rero uno mubonano hagati y'aba bategetsi babiri ba leta zunze ubumwe za amerika mushobora kubisanga kuri facebook yacu hariho videwo yuzuye bariko bararamukanya babonana n'ivyo bagiye barayaga muri uwo mubonano wabo byabo iri- uri mu biriko biraranga politiki ya amerika uno munsi ni kuri facebook yacu ariyo vowa radiyo yacu mu gihugu c'u rwanda naho mwavyumvise abanyagihugu batanu bo mu murenge wa karambi w'akarere ka nyamasheke mu burengerazuba bishwe barashwe n'umusirikare w'ingabo z'ico gihugu rdf mu cagucagu bw'uno wa gatatu ni iraswa ryaturutse ku matati yabereye mu bunywero aho uyu musirikare yashatse kugenda atishuye ivyo yanyoye abanyagihugu babuze ababo riraniga bibaza ingene ivyo bishoboka bagasaba yuko umusirikare yabikoze ahanwa kandi vy'akarorero dusubiye gato hakurya y'akarere k'ibiyaga binini vya afurika amerika yafatiye ibihano mukuru w'umurwi w'abasirikare barwanya ubutegetsi muri sudan abdel eh, rahman juma barakala imwagiriza uruhara runini mu kubugizi bwa nabi baba- bubandanya kubangamira abanyagihugu bo mu burengerazuba bwa darfur hagati aho kandi ku vya sudani ico gihugu cafashe ingingo yo kongereza igihe co kugurura umupaka wa adre ugihuza na chad kubera abagira, kugira ngo abagira neza bashobore gushikana imfashanyo mu bice vy'intara za darfur na cordafan bishobora kubangamirwa n'inzara mu misi iri imbere no ngaha rero duce dusozerera amakuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega abiri bakozi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ano makuru baba bari ku rubuga mu bihugu bitandukanye baba abo dukorana ngaha washington dc kuri mikoro ngaha muri studio ya gatanu mwari kumwe na diana ninahazo nshimire muhinga bw'ivyuma nadia tahana ejo niyo bari kumwe amakuru uno mugoroba yarahagarikiwe na eh, frederic nkundikije ekipe y'uno mugoroba twese tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose abari aho bwije mugire ijoro ryiza aho butarira naho mugire umunsi mwiza kandi mubandanye kuranirwa mu vyo murimo vyose